iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanya amahoro twongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri i washington dc ndi jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo nyuma y'amagambo ya perezida museveni ko agiye kurangiza ikibazo uganda ifitanye n'u rwanda haba hari icyizere ko kiri hafi kurangira burya ibibazo by'u rwanda n'ubugande ni bya bandi bavuga ngo ibana zikubitanya amahembe ariko muri politiki yose birashoboka iyo hari inyungu zituma wumvikana mugenzi wawe muri politiki yose birashoboka uwo ni umunyamategeko frank mwine asesengura iby'icyo kibazo ikiganiro kirambuye ni mu kanya muri aya makuru tubafitiye n'andi makuru atandukanye ntimujye kure ni mu kanya reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na aloise bigirimana urakoze geoffrey turahera muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko ari we yategetse kugaba igitero cy'indege ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i bagdade muri irake cyabaye kuri wa gatanu cyahitanye umujenerali wo mu gisirikare cya irani kasime soleimani icyo gitero cyahitanye kandi abu mahdi al muhandis icegera cy'umukuru w'umuhari w'abarwanyi ufashwe mu mugongo na iran witwa force de mobilisation populaire mu gifaransa nk'uko bishyikirizwa n'abategetsi ba iraki urupfu rwabo rushobora gutuma biyangara mu karere ko mu buseruko bwo hagati kandi bigashobora gutuma iran n'imihari ifashe mu mugongo yihorera ku gihugu cya israeli n'inyungu za leta z'ubumwe za amerika muri ako karere iki gitero kibaye mu gihe ejo kuwa kane leta z'ubumwe za amerika yari yashikirije ko iza yiteguye gufata ingingo zo kuzibira ibindi bitero ku basirikare bayo bari mu karere ko mu buseruko bwo hagati byashyikirijwe n'umushikiranganji wa amerika jejwe kwivuna abansi mark esper esper yashikirije ko ubushikiranganji arongoye bubandanya kubona ibimenyetso ko irani hamwe n'imihari ifashe mu mugongo bashobora kugaba ibindi bitero ku basirikare ba amerika muri ako karere abantu bashika mirongo ine n'umunani barishwe abandi mirongo amajana abiri barenga barakomereka mu mirwano ishingiye ku moko yabaye mu ntara ya Darfur muri Sudani nk'uko byashyikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ejo ku munsi wa kane iyo mirwano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ahitwa El Geneina ku murwa mukuru wa leta ya Darfur yo mu burengero ikaba irabandanya no gushika ku munsi wa mbere hagati y'abarabu hamwe n'ayandi moko muri ako karere ibinyamakuru muri sudani bishikiriza kuko gutana mu mitwe kwandurutse ku matati hagati y'iyo mirwi ibiri muri sudani nyene abana bane bari mu bantu cumi n'umunani bapfuye ejo kuwa kane igihe indege y'igisirikare ca sudani yunguruza abantu yakoroka imaze iminota itanu ihagurutse ku kibuga c'indege muri iyo leta nyene ya darfur y'uburengero vyashikirijwe n'umuvugizi w'ico gisirikare Amer Mohamed Al Hassan avugira ico gisirikare yashikirije ko iyo ndege yagize isanganya igihaguruka ku kibuga c'indege ci El Geneina ihejeje gutanga imfashanyo mu karere muri ako karere kabayemo ko Inama nshingamateka ya Turukiya yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare muri, re, muri Libya gushigikira leta yemewe na ONU kurwanira umurwa mukuru Tripoli. Iyo ngingo iha uburenganzira leta ya Perezida Recep Tayyip Erdogan bwo kurungika mu kiringo cy'umwaka abasirikare muri Libya. Ababikurikiranira hafi bashikiriza ko amakenga barashikiriza amakenga ko inteko za Turukiya zishobora gutuma imirwano yiyongera no gutosekara muri ako karere abategetsi bo mu bumanuko bwa australia barafashe ingingo yo guteganya akarere ba mukerarugendo bahungiramwo imiriro yo mu mashamba yasanganguye miliyoni y'amahegitari kuva mu kwezi kw'icumi abategetsi bashinze iminsi indwi yo mu bihe bidasanzwe kuva kuri uyu wa gatanu kugira bahe akaryo abarwanya imiriro ko guhimiriza abantu guhunga uduce tubangamiwe gushika ubu abantu cumi n'indwi nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye abandi cumi n'indwi nyene baraburirwa irengero kuva iyo miriro itanguye kwaduka tugarutse muri afurika igihugu ca nigeria carungitse muri kamerune umugwi w'impunzi zigizwe n'abanyagihugu hamwe n'abarwanyi bari barahungiye muri nigeria kubera imirwano yari hagati y'abashaka kwiyonkora kuri leta mu karere k'uburengero bwa kamerune uwo mugwi w'abanyekamerune bashika kuri mirongo umunani n'indwi bagizwe ahanini n'abakenyezi hamwe n'abana bavuga ko bifuza kwizezwa ko amahoro yagarutse mu burengero bw'igihugu imbere y'uko basubira muri ako gace kagizwe ahanini n'abavuga ururimi rw'icyongereza indege yagenewe gutahukana izo mpunzi yavuye Lagos muri nigeria ishika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu kiri ku murwa mukuru wa yawunde ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri abategetsi muri kamerune bamenyesha ko izo mpunzi zitahukanywe ku bushake bwazo bitekanijwe kandi ko bivuye mu masezerano kameruni yagiranye na nigeria y'ukuwundi mugwi w'impunzi kumwe n'abaroberi bose hamwe bashika kuri majana indwi bagiye gusubizwa mu gihugu cyabo mu kwezi kwa kabiri
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mu butumwa busoza umwaka ushize perezida museveni wa uganda yavuze ko agiye kurangiza ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'u rwanda na uganda uwo munsi perezida kagame w'u rwanda yari yabwiye itangazamakuru ko kugira ngo icyo kibazo gikemuke ari uko uganda ikora ibyo yemeye gukora none se umuti w'ikibazo waba uri hafi kuboneka nibyo nabajije munyamategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politike frank mwine nk'uko bakunda kubivuga muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho mu gihugu cy'u Buganda umwaka utaha hari amatora kandi no mu rwanda urabona hamaze igihe hari ibibazo y'uko ugenda n'uruza rw'abaturage nta bigenda na ekonomi y'ibyo bihugu by'ubucuruzi bisa nk'ibyaradindiye urumva rero biri mu nyungu za bombi babiri ari ubugande n'u rwanda kugira ngo bumvikane hadakomeza kuba urunturuntu niyo mpamvu ngira ngo bashobora kuba bavuga bati nta mpamvu yo gukomeza bafite inyungu bombi babiri ari igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'u buganda ariko wumvise imvugo ya museveni birasa nk'aho yifata nk'aho ari we ufite urufunguzo rw'ikibazo kuko niba byari bimaze iki gihe cyose ikibazo kidakemuka akavuga ati kigiye kurangira noneho ni ukuvuga ko yibona nk'umuntu ufite umuti w'ikibazo njye navuga ko museveni buriya ari umuntu w'umuhanga mu bintu bya politike ni umuntu umaze igihe muri politike ni uburyo bwo kubona bireba ko yabona ko yakemura icyo kibazo ko amaze igihe muri mu rubuga rwa politike ku buryo ibintu bigenda neza iyo akarere gatunganye uko aboneka museveni ni nk'umuntu ugerageza gukemura ibibazo by'abantu batumvikana nabo kugira ngo n'abanyapolitike mu gihugu turabona abantu bumvikana nabo bakagenda kwicara nabo nkabona ari muri rwego atari ukuvuga ko asa nk'aho ufite umuti w'ikibazo ariko agasa nk'aho n'ubundi ashobora gukemura icyo kibazo kuko n'ubundi asanzwe akemura ibindi bibazo mu gihugu cye ubwacyo mu kiganiro perezida paul kagame w'u rwanda yagiranye na radiyo televiziyo by'igihugu yabaye nk'uvuga ati kuba iriya ntumwa yaraje ndavuga iriya ntumwa yoherejwe na museveni mu rwanda ati ubwabyo ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko ibibazo birangiye ahubwo uganda irasabwa gukora ibyo yemeye gukora hanyuma bukeye nabwo mbona ko itangazamakuru ry'u rwanda risa n'iritagaragaza icyizere cyane ku magambo perezida museveni yavuze kuba bisa nk'aho u rwanda temera neza ibyariya magambo byo ubivugaho iki kugira ngo ni uko ibyo bintu bimaze igihe burya ibibazo by'u rwanda n'ubugande ni bya bandi bavuga ngo izi bana zikubitanya amahembe ni ibintu bimaze igihe birakora iyo mpamvu nibyo bituma adafite icyizere y'uko ibibazo bishobora gukemuka ariko muri politiki byose birashoboka kuko muri politiki burya ni inyungu uko umaze kubivuga iyo hari inyungu zituma wumvikana mugenzi wawe yumva udashobora gukira kuko muri politiki ntabwo ushobora kuvuga ngo ikintu gishoboka muri politiki birashoboka kubera iyo mpamvu rero wenda u rwanda rushobora kuba rufite ikibazo cy'uko hamaze icyo gihe n'ibyo bibazo wenda batumvikanaho babonaga ubugande bugenda buhoro kuri icyo kibazo niba bemeye ko bashobora kugenda buhoro ahantu bashobora kubyihutisha numva ko mu by'ukuri batagombye kugira izo mpungenge z'uko bidashobora gukemuka kuko muri politiki buri gihe ni inyungu niba hamaze igihe hari abacuruzi batagenda gucuruza niba hari u rwanda nayo bihomberamo n'ubugande buhomberamo niba kandi burya nk'uko umaze kubikubwira sebe ni umuntu ufite ubunararibonye muri politiki ku buryo nta muntu ashobora kuvugana nawe nta muntu atumvikana ashobora kubona nawe bikabona muri urwo rwego y'uko ariyo mpamvu ashobora gushaka gukemura icyo kibazo niba hari koko abantu bavuga bati abantu bacu barafungwa ese abantu bafunga koko ni abanyabyaha niba atari abanyabyaha kuki badarikurwa niba rero ubwandu bugati abo bantu kuko wenda tugiye kureba ko tubafungura n'u rwanda rukavuga ati rero za ntasi ntabwo tuzazongera kuzohereza kandi kumva ni ibibazo rwose abavandimwe bari kuko ubugande burya ubugande n'u rwanda ni abavandimwe ni abavandimwe basangiye byose kutumvikana njye numva ni ibintu bibaho bihora bibaho mu muntu n'ingo ntabwo zumvikana nta nyungu ziri mu kuhoza bafite amakimbirane ahubwo inyungu ziri mu kumvikana kugira ngo n'umuryango wa east africa ugiye utere imbere kuko urabona east africa yaradindiye nta bikorwa nta terambere ntacyo nkumva rero cyane cyane museveni ufite wa mugani n'urufunzo rwa east africa kuko niwe muntu ubona ushinzwe cyane east africa nkumva ikibazo cyose gishobora kudindiza east africa gishobora gukemurwa abantu bicariye bakabyumvikanaho bwana frank mwine ndagushimye cyane kubera uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika n'ibyo bitekerezo uduhaye ibyo furiye murakoze cyane nange ndabashimiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta muri tanzania zirasaba umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi hcr n'indi miryango ifasha impunzi kongera ubufasha zihabwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umutekano muke ibura ry'ibiribwa n'ikibazo cy'ubuvuzi ni bimwe mu byo babona byakwitabwaho nk'uko babibwiye james jovin umunyamakuru wacu uri muri tanzania ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyo twiteze twosaba n'amashyirahamwe ikintu cya mbere twebwe duhindurirwa imfungurwa ndazi kwamira ku ngimwe imyaka ishikinira birarangiye twamira ku ngimwe turasavye n'ukuri eh, abajejwe amashirahamwe gisata kijejwe imfungurwa baduhindurira imfungurwa batubone ko natwe turi nk'abantu tubayeho nk'abantu ntibadufate nko kumenga turi bikoko tugiye kandi ku bitaro ego turashimwa kuko turumva ko ishirahamwe rishasha ryaje eh, twizeye ko twizeye ko urukiza twebwe nk'amagara y'abantu urazi ko amagara y'abantu ari kirumara tugasaba ko abajejwe eh, igisata c'ubuvuzi n'ukuri bokurikirana abantu kuko abenshi barapfa kandi bivaye ku gusamaza nka jewe ku bwanje nshaka ko amashirahamwe yohindura kuko kuri uyu mwaka uheze ibintu byagenze nabi nk'akarorero ku bitaro ntituvugwa neza nk'uko twahora tuvugwa kare kandi ibifungurwa ntibadukabira byose baradukabiye ubushaza baduha ibiharage ariko ubugari ntibadukabira twashaka rero amashyirahamwe ko yobuhindura eh, ariko kandi twebwe nk'impunzi umwaka wa bibiri na cumi n'icenda ntiwagenze neza kuko ufatiye nko mu gisata c'umutekano umutekano ntabwo wari ushemeye kuko haribonekeje eh, abagizi ba nabi batari bake nubwo benshi bagiye bafatwa abajejwe umutekano bakabahana twebwe rero nk'impunzi mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda urarangiye turashimye ko urangiye tukiri bazima ariko kandi dufata nko mu gisata cy'ubuvuzi haribonekeje impfu nyinshi kandi tukavuga ko abapfuye benshi bapfuye kubera ari ugusamara kw'abantu bakurikiranye two twita abaganga icyo nosaba nk'impunzi ni uko bodufasha bakaba baduha isabune nk'uko bikwiye tukagira isuku ku mubiri ndetse n'ibyambarwa bakadukorera isuku bakaduhindurira ifungurwa kubera ubu baduhereza indya nyene zimeze nabi nk'ibiharage ntibishya barakwiye kuraba bakazaduhereza ifuma ribereye nyene tworya nk'impunzi tugashima ndetse n'ivyomba bimwe bimwe vyaratobotse amasafuriya nyene barakwiye nkuduhereza amasafuriya amabase canke nk'abakenyezi nyene bakatwibuka bakazaraduhereza nk'impuzu zikwiye ndetse n'abagabo nabo nyene bakabibuka bakabahereza n'abana nyene bamwe bamwe bakaza barabafasha nk'uko bafasha abandi twosaba nk'amashyirahamwe ahambere nko ku bitaro bakigora bakadufata neza bakaduha imiti ikwiranye n'indwara dufise kuko uragenda kwivuza uvuze indwara urwaye urwaye bakaguha imiti idahwanye na ya ndwara igira kabiri nera igihe nk'ubu ubu yaraheze kera nyene amashyirahamwe yari akwiye kwigora bagakora nk'ishyirahamwe rya herupeje kweri rirafasha abantu neza nabo bakagira akigoro nk'uko nayo mashi- n'iryo rindi ryoba rikora je niteze ko bishyira mu ngiro kandi bakatwemerera ko tuza turasohoka tukarema n'isoko kuko biratugora cyane umuntu kwamira ku izo ndya baduha birashika umuntu akironkera na- n'ijana akabura icyo yogura kubera tudasohoka inkamba icya mbere nosaba ni uko nosaba yuko botwongera ibyo kurya bikwiye ko twinjiye mu buzima bushasha nibatwongere ibyo kurya baduhindure mba kira kintu icyo ari cyo cyose ari amavuta bongera ari indya bongere baduhindure n'ibyo gufungura bikwiye baduhe ibyo bikwiye ariko ntica ntikize ku bijyanye n'amashyirahamwe yose ahari ako- asanzwe gukorera ngaha muri iyi kambi nuko UN yoraba ikazira duhindura nk'ibifungurwa izira duha ikazira duhindura ikazira ducangira kuko twama nko ku ngimwe twama ku bugari ibiharage mm, ubushaza ikarabe ikazira turungikira nk'umuceri ariko azoduhindura nk'ibintu by'imboga niho vyogenda neza hanyuma ikindi naco ikijanye n'ic'ubuvuzi amagara y'abantu boraba naho nyene bakikubita agashi kubera umuntu iyo agiye kwa muganga ntavurwa neza arabura imiti aragenda agende kwivuza akamurungika adatahanye imiti ngo anajye kuyigurira natwe ntawe dufite tuyigurira ewe boraba navyo nyene akabikemura amagara y'abantu kukagenda neza akaza bararungika imiti kwiye mu nkambi inkwi ziratugora batubwira ati ntidusohoke inkambi ariko ngaha mu nkambi nta nkwi badusenyera bavuga yuko ngo imiduga ngo yamira shomba inkwi mugabo izo nkwi ntazo tubona ntituzi ngo bazitanga hehe ngo bazitanga abandi kuko ugiye kuraba inkwi ziragorana uciye igiti ngo bonona amazingira rero biratugumira cyane ikindi twosaba eh, twiteze kandi ko kizohinduka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twosaba amashyirahamwe na cyane cyane ishyirahamwe rya UNHCR cyo kimwe na leta ya Tanzania ni ukuri turabayeho nabi aho mu ikambu uzosanga bamwe bamwe ata masoko ahari tugasaba ko botwiyumvira kuko twe ntabwo turabagizi ba nabi twebwe turi impunzi kandi tubayeho nk'impunzi kurya baduhaye aho tuba ni ukuri nabo nyene batwiyumvire ko bashobore kuduha ubufasha dusohoke hanze bidakunda bafa- bashobore guha ubu- uruba- uruhusha rw'aba- rw'aba- eh, abenegihugu binjirana ibintu kugira dushobore gusuma duhindure izo ndya duhabwa ingimwe tuzihindure ku bantu bafise agafaranga bagende barariha ni ukuri tubiteze eh, impinduka nyinshi ku mashirahamwe na cyane cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twibaze ko dutanguranye n'ibintu bishasha murakoze
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abana barenga igihumbi na magana atatu b'impunzi z'abarundi mu rwanda ntibafite uburyo bwo kwiga muri uyu mwaka nk'uko biheruka kubarurwa n'abahagarariye izo mpunzi mu badafite uburyo bwo kwiga harimo abo mu mashuri abanza ayisumbuye na kaminuza abahagarariye izo mpunzi barasaba abagiraneza n'abarundi batuye hanze y'igihugu gufasha kugira ngo abo bana bazashobore gusubira mu ishuri inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo akamo k'impunzi kagire inguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure abaserukira impunzi z'abarundi mu bice bitandukanye by'u rwanda bagiye hamwe bagira urunani bise college de representant de refugie burunde crebe mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira abagiraneza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo urwo runani mu matohoza ruherutse gukora rwaharuye abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimo abarenga amajana ane na mirongo itanu bo mu mashuri mato mato hafi amajana abiri na mirongo itanu bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'abababa amajana indwi bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i kigali mu turere twa huye muhanga rubavu bugesera no mu nkambi ya mahama bavuga ko urwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo patrice ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba i kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abana hafi amajana atanu bahevye ishuri kubera ubukene tumaze iminsi twiyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u rwanda bafashwa bakiga ni naryo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafasha hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana baba bataciga hariho mirongo itatu na batandatu bahevye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure hakaba n'abandi mirongo itandatu n'icyenda batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni ku byerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika amajana atatu na mirongo ine n'umwe bahevye kubera kubura uburyo bwo kwishyura ico kibazo kiraraje ishinga abavyeyi batari bake nk'uyu abo mu karere ka huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashure bariho nyene cyane bagiye guheba amashure par exemple nk'abana ba boriyanse bisaba amafaranga menshi hari igihe umuntu ataba ata kintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo canke n'ubwo woba ukora akantu ukaba ucuruza nk'inyanya cangwa amakara amakara ntiyovamwo amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashure bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asaba ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantabonikora abana biragoye cyane ko tubarunka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishure yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye rwose kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hasi nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishyurira n'amakaye n'iniforme y'umwana ni ukuri mwamukoze mugerageje mukaturondera udutera inkunga Vincent Zisabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko urwo rwaruka ari rwo Burundi bw'ejo kandi ko ari rwo ruzokubaka igihugu kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu imfubyi ababaye imfubyi kubera amagume turimo turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufatagira cepfo ca ruguru ni ukuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku bisanira vy'imiryango y'abanyarwanda canke ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho aha rero dutera akamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo Burundi bw'ejo aha turi ngaha twifuza igihugu ciza mugabo bizova mu bikorwa vyiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge irundi barabivuga ati isorosoro igwira iyija uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose urabona nk'umubyeyi afise nk'abana batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kuba mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yoba yari ashoboye kuba zarafundikanya agashobora kujya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri n'ibintu bigoye amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u rwanda nayo arenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari y'amerika ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kugikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
tunyarukire mu rwanda mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'igihugu aho abagore bakora akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarane bakambutsa ibicuruzwa biva mu rwanda bijya muri kongo ubusanzwe uyu ni umurimo wari umenyerewe kuba igitsina gabo ariko abo bavuga ko nyuma y'aho batinyutse bagatangira kuwukora bubatunze n'imiryango yabo umunyamakuru wacu temisitokare mutijima aganiriye nabo adutegurira iyi nkuru akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani cyangwa se kwisuma ni akazi gasaba ingufu nyinshi ibifitanye isano n'umubare munini w'abasore n'abagabo b'ibigango ugasanga amaha mu rwanda icyakora mu karere ka rusizi ku mupaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo hari abagore biyemeje nabo gukora uyu murimo benshi muri aba ni abahoze bakora ubucuruzi bwa magendu bambutse ibicuruzwa bivuye i bukavu babijyana i kamembe bitasorewe ariko harimo n'abari basanzwe mu mirimo y'ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi bwo gutembereza imboga n'imbuto mu mujyi wa kamembe ibizwi nk'ubuzunguzayi aba bavuga ko bagitangira bitaboroheye kubona imirimo bitewe n'uko abayitanga babakiraga abaduhaga akazi rero babanje kujya badutinya kuko babonaga turi abagore ariko nyuma zabo baje kudutinyuka nyine bakajya baduha akazi tugakorana nyine neza nta kibazo bugitangira bavuga ko nta mbaraga z'abagore ariko uko leta y'u rwanda yagiye idushyigikira nabo bakabyiyumvamo natwe twagenda twumva uko ubuyobozi budushyigikira natwe tukagenda twiha imbaraga nabo bagiye bumva ko bishoboka umugore ashoboye aba mbere muri uyu murimo w'ubukarani bavuga ko bawutangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi icyo gihe ariko uretse no kubatanga imirimo nabo ubwabo kwisanga muri uyu murimo wafatwaga nk'uw'abagabo gusa ntabwo byaboroheye madame kabera francine ari mu babaye aba mbere mu kwinjira muri aka kazi ntangira nakubwiye ko twatangiye dufite isoni wumva ari ibintu nyine bidasanzwe kuba umudamu abasha gutwara imizigo ariko uko twagiye tumenyera tugenda tugifata metirize twakikorera kirosenkani tukagera duhirima twatangire kuri venisenye tugenda tuzamuka kirosenkani ndayitwara nka venisenye rwose ndatembera nta kibazo nta mudamu hano udashoboye habe n'umwe kuri ubu aba bagore bishyize hamwe n'abagabo basanze muri uyu mwuga bakora koperative imwe aho bafatanya mu migendekere myiza y'akazi abagabo turakorana nta kibazo kuko hari n'imirimo nyine tuba tudashoboye turi nk'abadamu abagabo bakadufasha mbese turungikana ntago tugorana baradufasha turuzuzanya wikorera ibyo ushoboye icyo udashoboye abagabo bakagitwara kirosenkani ndakikorera nkagera hariya nkagaruka nkikorera ikindi niyo turi ku gikongo tugikura hano tukakigeza i kongo tukongera tukagaruka tukikorera ikintu rero turi gupakurura hari ibyo dupakurura bitaba binganya ibiro ubwo hari biba bifite ibiro ijana hari biba bifite ibiro mirongo irindwi ibiro bifite mirongo itanu aho ngaho niho agenda atwara ibiro mirongo itanu mirongo irindwi kuzageza ubwo ageze kuzajya atwara ibiro ijana mu migendekere y'akazi kabo ka buri munsi bakorera hamwe hakaba hari abashinzwe kwishyuza nyuma basoza bakaza kugabana icyabonetse babanje gukuraho ayo kwizigama ariko bakaringaniza icyakora ingorane ntizibura hari ubwo akazi kaba gake na rasi y'imuhira ikabura imbogamizi duhura nazo kenshi hari igihe tubura akazi tukiba twakwicara nk'umunsi wose nyine nimba ari imodoka imwe yaje akaba ariyo dupakurura ukabona ni ikibazo bitewe n'amafaranga dukorera igihe akazi kabuze amafaranga yaba makeya mu mihahire ugasanga nta rasiyo y'abana ivuyemo kuko ibintu byose byaje apanze ku isoko nubwo bimeze uko ariko aba bavuga ko mu gihe bamaze bisuma hari icyo byabamariye iwabo mu miryango nko kubonera abana ibyangombwa nkenerwa aka kazi karamfasha kubera ko nishyura mituweli ukaguramo n'agatungo n'abana bakarya nta kibazo kirimo ari umudamu uri aho ngaho w'umuhinzi ariko mba mu nzu y'ipangaye ariko ubu nariyubakiye ndi mu nzu yanjye ndi umudamu ugaburira abana batandatu nkabarihira n'amashuri ibyo byose byavuye kuri iyi ngorofani iyi ngorofani ubona nicayeho aho mariya gufatira kano kazi byanteje imbere inzu nari ndimo yari y'igitaka ubu nasizeho itafari naguze n'imirima akarima hirya no hino mbese muri make hari aho navuye hari n'aho nagize aba bagore bavuga ko bagiye baza mu kazi ko kwisuma buhoro buhoro bamwe bakurikiye bagenzi babo baturanye cyangwa bahoze bakorana mu buforoderi n'ubuzunguzayi kuri ubu koperative yabo igizwe n'abantu mirongo irindwi na batanu barimo ab'igitsina gore mirongo ine bakora akazi ko gupakurura imizigo mu modoka ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bakanayambukiriza abacuruzi bayirangura bayijyana muri iki gihugu gituranye cy'u Rwanda Temistokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu y'aka kanya ni aha tuyasoreje tubashimire guhitamo ijwi rya amerika kandi tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere birimo iwanyu mu ntara muri isanga n'andi makuru yo mu masaha ari imbere kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma n'ibiranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.